Hii ni Radio Hijwi ya Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika isamiranye i washington ndetse mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese dutaramanye muri kumwe na frederic nkunikije mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shotweva ku metero cumi n'icenda ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ijwi ry'amerika ikaze makuru yacu yo kuri iyi saha mu ntara ya kivu y'epfo abanyagihugu bashika ku gihumbi n'amajana atanu bo muri grupema ya kigoma bahungutse bari bamaze umwaka bavanywe mu vyabo n'umutekano muke ni igihugu tutari tumenyereye cya malariya nyinshi hano kubona ibyo kurya biratugoye twarahinze tumare guhinga tubura imvura
uyu ni nyantore juri umwe mu banyagihugu bahungutse mu rwanda aimable karasira yanse kuburana muri cade abantu bashika ku ijana biciwe mu mirwano hagati y'abacuruzi b'inzahabu aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ni mu kanya ntihagire aho muja aya makuru tuyatanguriye hirya no hino ku isi perezida w'urusiya vladimir putin avuga ko yiteguye kohereza mu mahanga ingano ziva muri ukraine zikagenda atankomanzi ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukanguzi perezida putin yavuganye na mugenzi we wa turukiya recep tayyip erdogan kuri telefone uyu munsi kuwa mbere amubwira ko uburusiya bwiteguye korohereza amato bukayareka akagenda mu nyanja nta nkomyi haba harimo amato atwaye ingano aturuka ku byambu bya Ukraine ibyo bikubiye mu itangazo ry'uburusiya ryashyizwe ahagaragara n'ubuyobozi bw'Ikremlin Vladimir Putin yongeye gushimangira ko uburusiya bushobora kugemura mu mahanga ifumbire itubutse n'ibiribwa igihe ibihano byafatiwe igihugu cye byakurwaho
urakoze eugeni muri cade naho umushikanje yajejwe kwivura amazi general dawud yaya brahima kuri uyu wa mbere yatangaje ko abantu bashika ku ijana biciwe mu gushamirana kwabaye hagati kwabaye hagati y'abacuruzi b'inzahabu mu buraruko bw'igihugu hagati y'amagenekerezo ya mirongo ibiri na gatatu na mirongo ibiri na kane ku kwezi kwa gatanu n'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukankusi urugomo rwatangiye mu ijoro ahacukurwa zahabu mu buryo butemewe mu misozi y'intara ya kuri bugudi hafi y'umupaka w'igihugu cya libiya guverinoma ya cadi ku itariki makumyabiri n'eshanu y'uku kwezi kwa gatanu yohereje intumwa kureba ibyabaye gusuzuma ibyangiritse no kugarura ituze yavuze ko abantu bahatakarije ubuzima kandi ko abandi benshi bakomeretse cyakora yirinze gutanga imibare burahimu yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ati umubare w'abapfuye tuvuga nyuma y'uko intumwa zigeze mu karere uri hafi abantu ijana uyu muyobozi yongeyeho ko ibikorwa byose by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'amategeko bwahagaritswe kandi ko barimo gukura abantu aho bukorerwa
urakoze eugeni perezida mushasha wa somaliya hassan sheikh muhamud yateye akamo gasaba abanyagihugu gutsimbataza ubumwe mu gihe ingabo za amerika zasubiye mu icyo gihugu ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukanguzi
perezida hassan sheikh mahamud yashimye ingabo za amerika zagarutse muri somaliya gufasha guhangana n'inyeshyamba zica abantu yavuze kandi ko kugira ngo umutekano uboneke bizaturuka ku bwiyunge n'abandi bayobozi muri somaliya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden muri uku kwezi yatanze uburenganzira bwo kohereza abasirikare amagana ba amerika muri somaliya bazafasha mu myitozo ibikoresho no gutera inkunga ingabo zidasanzwe danabu mu guhangana n'abarwanyi ba al shababu umutwe ukorana na al qaida donald trump wari perezida wa amerika mu kwezi kwa cumi n'abiri k'umwaka wa bibiri na makumyabiri yakuye muri somaliya abasirikare ba amerika bajyagayo mu butumwa baturutse mu gihugu cya kenya gituranye na somaliya impuguke zavuze ko icyo gikorwa cyari gihenze kandi cyashoboraga gukurura amakuba perezida wa somaliya mohamed yabwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters ati urashima perezida biden kuba yaragaruye abasirikari bagize uruhare mu kurwanya al shabab yanongeyeho ko ashaka ko iyo nkunga ya amerika ikomeza al shabab yishe abantu ibihumbi cumi n'ibindi by'abanyasomaliya ikoresheje amabombe i mogadishu n'ahandi ishaka gukuraho guverinoma yateye bombe ku basivili mu bihugu bituranye mu bitero yagabye ku maduka amahoteli kaminuza na za resitora abadepite ba somaliya bahisemo mahamudu nka perezida muri uku kwezi iki gihugu ntikirakoresha itora rusange kuva intambara yadutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na rimwe tugushimire jeni muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho abarwanyi bikekwa ko ari ntagondwa ziyitirira idini rya isilamu bishe abasivire cumi na batanu mu gitero bakoze mu rwaruko bushira ubuseruko bw'igihugu jeni mukankusi mubandanye iyo nkuru umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu hamwe n'umuyobozi wo muri ako karere bavuga ko abarwanyi bakekwaho kuba mu ngabo za adf biraye mu mudugudu wa burango mu ntara ya kivu ya ruguru ijoro rimaze kugwa ejo ku cyumweru basahuye amazu kandi bica abaturage inzira yose ricardo rupande umuyobozi wa sosiyete sivile muri ruwenzori yavuze ko abagabye igitero bishe abantu cumi na batanu kandi bagatwika imodoka esheshatu adf ni umutwe w'abarwanyi wo muri uganda uri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo kuva mu myaka ya za mirongo cyenda kandi wishe abasivili batabarika abenshi biciwe mu bitero byagabwe mu majoro hakoreshejwe ibikoresho gakondo nk'imipanga uwo mutwe warahiriye gukorana na leta ya kisilamu kuva mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda kambere meza mira umuturage w'iburango yagize ati hari saa tatu z'ijoro ubwo numvaga urusaku rw'ikintu gituritse icyahise kinzamo ni uguhunga kubera ko nahise ntekereza ko ari adf bishe abavandimwe bacu cumi na batanu umuvugizi w'ingabo za kongo ntiyahise yitaba telefone inshuro yahamagawe na reuters urakoze jeri muri nigeria naho ikigo kijejwe kurwanya indwara cemeje ko abantu mirongo ibiri n'umwe banduye umugera wa monkeypox ibihara vy'inguge nkuko twabivuga mu kirundi ni ukuvuga ibihara rero vy'inguge mu rurimi rw'ikirundi umwe niwe amaze kumenyekana ko yahitanywe n'uyo mugera mu ico gihugu ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu jeni mukankusi ubushita bw'inkende n'indwara iterwa na virusi ikunze kuboneka mu bihugu byo muri afurika ibyo ni nka kameruni repubulika ya santarafurika repubulika ya demokarasi ya kongo na nigeria ariko yatumye isi ihangayika nyuma y'uko abantu barenga magana abiri baketsweho iyo virusi kandi ikemezwa mu bihugu byibura cumi n'icyenda mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu ahanini mu bihugu byo ku mugabane w'uburayi kugeza ubu nta muntu yari yahahitana ikigo cya nigeria kirwanya indwara kivuga ko abantu mirongo itandatu n'umwe baketsweho iyo virusi y'ubushita bw'inkende iyi ndwara yavuzwe kuva mu kwezi kwa mbere mu bantu makumyabiri n'umwe bemejweho iyo ndwara umwe yarapfuye ni umugabo wari ufite imyaka mirongo ine y'amavuko ubwo burwayi bwavuzwe muri leta icyenda no mu murwa mukuru w'igihugu abuja iki kigo cyatangaje ko nta bwandu bushya bwagaragaye cyangwa ikintu kidasanzwe kuri iyi virusi kubo yagaragayeho cyakomeje kivuga ko nta n'icyahindutse mu buryo igaragara nko mu bijyanye n'ibimenyetso kandi ko abantu batandatu babonetse muri uku kwezi
turamushimiye mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaje kudushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi tubibutse inshuti mwese ikaba muri kamwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda turi no kuri youtube na facebook voa radiyo yacu no mu kanya rero amakuru avugwa mu karere ka afurika ibiyaga binini kuri uyu munsi wa mbere i kigali mu rwanda hakoraniye inama y'ibihugu by'umuhora wa ruguru bari biga uburyo bwo gukemura ibibazo by'ubudandaji repubulika ya demokarasi ya kongo ntiyitabiriye iyo nama n'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika i kigali asumuta kabonye ibihugu bihuriye ku muhora wa ruguru ntibifatira ibicuruzwa ku cyambu cya mombasa muri kenya birimo u rwanda uburundi repubulika ya demokarasi ya kongo kenya sudani y'epfo ndetse n'igihugu cya uganda mu nama yahuje intumwa z'ibyo bihugu mu rwanda biga ku bibazo biri mu buhahirane bwabyo n'ingamba zafatwa ngo bikemuke repubulika ya demokarasi ya kongo ntiyitabiriye inama y'i kigali nta mpamvu yatangajwe yo kutaboneka kwabo gusa bateguye inama basobanuye ko iki gihugu kikurikira cyifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga ikoranabuhanga abitabiriye iriya nama baganiriye ku bibazo bikibangamira gucuruzanya hagati y'ibi bihugu harimo n'imikoranire itaranoga hagati ya za leta zabyo n'abikorera ku giti cyabo muri iyi nama kandi buri wese mu bahagarariye ibihugu biwugize yavuze uko igihugu cye gihagaze mu gushyira mu bikorwa ibyemejwe ariko hakarebwa uko ubufatanye hagati y'abikorera na leta buhagaze nubwo uyu muryango washyizweho ndetse ukaba umaze imyaka myinshi ukora abanyamuryango b'ibihugu bigize uyu muhora wa ruguru bagaragaza ko ibibazo bya politike bikoma mu nkokora imikoreshereze myiza y'uyu muhoro uyu ni bwana nzohera floribert waje ari mu buyobozi bw'abikorera mu gihugu cy'u burundi ingwara ntizishobora kubura hari aho usanga asibye ku munota wa nyuma canke gusiba kubera imvo za politike canke z'umutekano nk'ubu ushaka kuzana ibidandazwa mu rwanda canke kubikurayo umuhoro utarugurura canca ahandi hama ugasanga amahera yo kuriha urwo rugendo abaye menshi ukaca usanga rero bigiye ku munyagihugu ujya agura ikidanazo bwa nyuma uyu mushoferi ukoresha uyu muhora yunga mu bivugwa n'intumwa y'u Burundi ku ngorane bahura nazo mu muhanda hagati ya kenya n'ubugande hari amaraba cyangwa kisumu hakunze kuba jyamu cyane kabamo nanone ikibazo cy'iminzani mu mihanda usanga hari iyemera imodoka kwinjira polisi mu muhanda nazo usanga ari inzitizi ni za ruswa zitarangira hari ikintu bari babikozeho ubu ngubu ariko bigenda bigaruka ngira ngo niba navuga aho kwa kwishyira hamwe n'ubundi usanga kwaragabanyije ingufu byarongeye bisubiraho inyuma ku buryo mbese iyo hari uko kutumvikana kw'ibihugu icyo gihe rwose ku mushoferi bimugiraho ingaruka abateraniye mu nama y'i kigali bemeza ko ibibazo bikibangamiye ubucuruzi muri uyu muhora nabyo bizahabwa umwanya mu biganiro bihuje ibi bihugu mujiji nusa ni umukozi w'ikigo gishinzwe iterambere ry'u rwanda rdb ashinzwe ubufatanye hagati ya leta n'abikorera twashakaga kuganira ku mishinga hagati y'abikorera n'inzego za leta kugira ngo turebe imishinga mu by'ukuri twakora yagirira akamaro uyu muhoro wa ruguru ikintu cyagiye kibandwaho cyane cyane muri taransiporo hari byaganiriweho ko abashoferi cyangwa aya makamyo manini usanga nta bikorwa remezo bihari by'aho bwije aho babona amacumbi aho baparika amakamyo yabo icyo ni ikibazo kigoye abakurikirana hafi ubufatanye bw'ibihugu byo muri aka karere bemeza ko ubushake buke bwa politike butuma ibyo ibi bihugu biba byaremeranije bitagendwaho uko bikwiye mu mwaka ushize nibwo inama nshingwabikorwa y'ibihugu bigize uyu muhora yari yemeje ko bitarenze ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka byitezwe gutangiza ibikorwa by'imihanda ibihugu bigize uyu muhora kandi byagombaga kuba byahuje politike z'ubucuruzi kugira ngo bukorwe ku bwumvikane busesuye bw'ibi bihugu ubwo abakuru b'ibihugu bahuriye ku muhora wa ruguru baherukaga guhura mu myaka itanu ishize bari bemeje umushinga wo gukoresha indangamuntu mu karere nk'icyangombwa cy'inzira na viza imwe ku bakerarugendo banatangiye iyubakwa ry'umuhanda wa gari ya moshi uzahuza kenya uganda n'u rwanda byari byitezwe ko iyi gari ya moshi izoroshya ubwikorezi burimo n'ubw'ibikomoka kuri peteroli aha ariko hakabaho no guteganya n'umushinga w'uruhombo ruzanyuzwamo ibikomoka kuri peteroli rugahuza ibihugu bihuriye ku muhora wa ruguru rwari kuzura muri bibiri na cumi na karindwi gusa kugeza ubu ibyari muri gahunda yo kuba byamaze gukorwa byinshi ntibyabashije kurangira asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
urakoze asumta tukivuga ku rwanda kandi aimable karasira uzaramba aharanira agateka kazina muntu yansize kuburana avuga ko bitewe n'ihohoterwa yemeza ko akorerwa mu ibohero afungiwemo byari bitekanijwe ko uno munsi yatangura kuburana mu mizi ku byaha byo guhakana no gutesha agaciro jenoside muri sentare nkuru ya nyarugenge umugenzi wacu eric bagirubusa yari yashitse muri sentare bwana Aimable Karasira uzaramba yageze ku rukiko yambaye impuzankano y'iroza iranga abafungwa inkweto za parasitiki z'ubururu n'amasogisi y'umukara maremare amugera mu mavi yararinzwe n'abacungagereza benshi yambaye amapingu ku maboko afite n'agafuka k'akadeyi k'umweru atwaramo amadosiye umutekano kandi byagaragaraga ko wakajijwe kuko hari n'abapolisi benshi ku rukiko karasira biboneka ko afite intege nkeya yasabye kuburana yicaye yabwiye urukiko ko afite isereri ko rero yashoboraga kugwa hasi kandi yongeraho ko atiteguye kuburana umucamanza yamwemereye kuburana yicaye yavuze ko afunzwe nabi kubera iyicarubozo gereza imukorera nk'uko abyemeza mu magambo ye bwite yavuze ko abacungagereza bamuzanye kuburana ku ngufu atabishaka ati nemeye kuza gusa nanga ko bankubita yemeza ko yari amaze iminsi itatu adasinzira yasobanuye ko atanga kuburana ariko ko igihe cyose uburenganzira bwe buzaba butarubahirizwa atazaburana yavuze ko imiti ya diyabete yafataga abacungagereza bayimwambuye karasira avuga ko ari umwere ariko ko uburyo afunzwemo asa n'uwatangiye ibihano yabwiye urukiko ko ibyo aregwa byose nta na kimwe yemera yavuze ko adashobora guhakana cyangwa gupfobya jenoside yamuhekuye kandi ko anayemera n'uburyo yateguwe umunyamategeko umwunganira metere gatera gashabana nawe avuga ko abarinda karasira batigeze bemera ko amugezaho dosiye y'urubanza inshuro zose yamusuraga nawe yasabye igihe gitoya cyo gutegura urubanza ariko kitafatwa nk'umwanya wo kurutinza mu rukiko karasira yakunze kwikoma abanyamakuru yita ko bari mu kwaha k'ubutegetsi yanga ko bamufotora ni uburenganzira urukiko rwamwemereye mbere y'uko atangaza ko atiteguye kuburana umunyamategeko Gatera Gashabana yari yabanje kuzamura inzitizi yo gusaba kumufungura by'agateganyo yavuze ko bitumvikana uburyo Karasira afunzwe kandi impapuro za muganga zaragaragaje ko afite ibibazo byo mu mutwe yatewe n'amateka ya jenoside yamugizeho ingaruka Karasira kandi anafata imiti y'indwara y'igisukari izwi nka diyabete aho agereye muri gereza yavuze ko ubu arwaye n'umugongo ukomoka ku buryo afunzwemo Karasira avuga ko afungwa amasaha makumyabiri nane kuri makumyabiri nane mu gihe abandi bagira ubwinyagamburiro ubushinjacyaha bwavuze ko gereza ikurikirana iby'uburwayi bwe nk'uko ikurikirana ubw'abandi bafungwa umucamanza amaze kumva inzitizi ku ruhande rwa Karasira yahisemo kwimura urubanza ku yindi tariki Karasira aregwa ibyaha bine ibyaha byo guhakana no guhisha ingiro jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kubiba amacakubiri mu banyarwanda no gutangaza amakuru y'impuha yatawe muri yombi kuva mu mpera z'ukwezi kwa gatanu k'umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ibyaha byose aregwa arabihakana akavuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki bikomoka ku magambo yagiye yumvikanamo ku miyoboro ya YouTube itandukanye yashinze umuyoboro wa YouTube yise ukuri mbona avuga ko yawushinze mu rwego rwo kwivura agahinda gakabije yatewe n'amateka y'ubwicanyi mu miburanire ye yakunze kumvikana ko adateze guteshuka ku cyo yita guharanira ukuri yagombaga gutangira kuburana urubanza rwe mu mizi iburanisha ryimuriwe ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka ehb ubusa ijwi rya amerika i kigali
tugushimire Eric muri Republika Demokarasi ya Kongo abanyagihugu bashika ku gihumbi n'amajana atanu mu rurambo muri groupema ya Kigoma teritwari ya Uvira intara ya Kivu yepfo bahungutse kuri wa mbere bava mu kiyaya ca Rusizi bari bamaze umwaka urenga barahunze ibitero by'abagwanyi b'abarundi ba Red Tabara na Mayimayi ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira aba baturage bahungutse kuri uyu wa mbere bagizwe ahanini n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari bahungiye ku bwegero muri teritwari ya Uvira na Kamanyura ndetse na Nyange zo muri teritwari ya Walungu berekeje ahitwa Kahororo Bibango ndetse n'abijojwe nk'uko byemezwa na Muragizi Yves umuyobozi w'izi mpunzi zahungutse twazindutse mu gikorwa cyo kuzamura abantu ubu turahagaze benshi bagiye n'abasigaye hano bategereje kuko imodokari zishika twese tukazamuka bagiye bangahe babaga he donke abantu bagiye ni abantu ni amafamiye magana atatu mirongo ine zirimo abantu igihumbi magana atandatu mirongo itanu n'icyenda bavuye kamanyora bavuye hano kubwegera abandi bari nyangezi na uvira tuzamutse dusubira mu mahene y'iwacu mu rurambo donke muri iriya mihana yacu twagiye tuvamo kandi tuzamukanye ibyishimo byinshi nyantore jolie ni umubyeyi w'abana umunani yavuye kubwegera aho yari yarahungiye agiye kahororo avuga yuko nubwo imitwe yitwaje ibigwanisho yamutwikiye amazu ndetse ikabanyaga n'amatungo yahisemo guhunguka bitewe n'ubuzima bubi bari babayemo hano twari tubayeho mu bintu bigoye ijambo rya mbere ni igihugu tutari tumenyereye cya malariya nyinshi ariko tuba dutaha iwacu nta ndwara zahabaga iwacu hari heza iwacu sinubona uko navuga mbese hano kubona ibyo kurya biratugora twarahinze tumare guhinga tubura imvura ariko iwacu haba mu mvura haba muci tureza ibijumba abana bakarya bagaha nicyo gitumye twishimye dutashe iwacu ingabo nziza mutuganyi na Yeremiya sebaganwa bavuye bwegera bagiye mu mwana wo mu bibango bashimangira ko ubuzima bubi bari bamazemo umwaka mu buhungiro aribwo butumye bahunguka twishimiye gutaha mu gihugu cyacu cya gakondo yacu twari dutuyemo twasuhukiye hano duhunga twari tumaze igihe hano mu buhunzi ariko kuri uyu munsi wa none dufite ibyishimo byinshi byo gusubira mu karere kacu ka rurambo uyu munsi wa none abantu bose bafite ubwuzu n'umunezero wo gutaha ngo basubire mu karere ka rurambo mwari mubayeho gutera hano twari tubayeho mu buzima bugoye mu bwa malariya abantu bari bapondekanye indwara za buri munsi ibibazo bitari bimwe aha hari hatunaniye mu buzima twumvaga kuko hatunaniye nishimiye cyane kuko dutashye mu gihugu cy'iwacu tutashye muri gakondo yacu nicyo nishimiye kuko aha twari twarangajwe ni n'abariya bagizi ba nabi ariko bongeye leta ikatugirira imbabazi ikatwongera kudusubiza ku ibere tukaba dutashye turumva tunezerewe uyu munsi wa none turi mu birori ni fete yo gutaha iwacu ive muragizi ni umuyobozi w'izi mpunzi zahungutse zo mu rurambo avuga yuko kugira ngo bahunguke babifashijwemo n'ubwami bw'abapfurero ndetse n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare hamwe n'imvukire zo mu rurambo gusa twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa sheferi y'abafurero bwari buhagarariye gahunda yo guhungukana aba baturage ntibyadukundira andi makuru yemeza yuko aba baturage bahungutse nyuma y'ibiganiro bitandukanye byagiye bihuza abaturage b'abanyamurenge n'abafurero batuye mu misozi miremire gurupe makigoma irimo sheferi y'abafurero izi mpunzi zihungutse kandi nyuma y'amezi agera kuri atandatu igisirikare cy'u Burundi cyirukanye Shambazare ditabara muri bimwe mu bice byo mu Rurambo ho muri groupe Makigoma ahari hasanzwe hatuye aba baturage kuko byemezwa na zimwe muri za societe civile zo mu misozi miremire ya Uvira Vedas Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
mu burundi abadandaza b'inka impene n'intama abayangayanga hamwe na mu kanya iyi nkuru turabibashikiriza ariko nagomba nk'uko mubyumvise ni ka kanya kubashikiriza icyiyumviro hamwe reka kijyanye na muri sanga muzo kumva ejo ku munsi wa kabiri turi kumwe na mugenzi wacu jeffrey mutagoma azaba yaduteguriye icyo kiganiro jeffrey muri aho
uraho cyane frederic nkundikije yego me abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika cyane cyane abakunzi ba murisanga bariteze ikintu ikiganiro murisanga cy'ejo ibyo waduteguriye ku munsi w'ejo n'ibihe hazovugwa abatumire bawe ni bande
ibyo nabateguriye abatumire bo kugeza ubu ngubu ndaza kubagira ibanga ariko nzabavuga hasigaye amasaha make kugira ngo dukore ikiganiro kuko hari ibyo tukinonosora ariko ikiganiro tuzagira cyerekeranye murabizi yuko urwego rw'ubuhanzi n'ubugeni mu bihugu bitandukanye usanga abantu babikora ariko ntibigire icyo bibamarira rimwe na rimwe bakagerageza kugira ibyo basohora bakabikoresha abantu bamwe bakabikoresha mu buryo butemewe ugasanga umwuga mu by'ukuri ntacyo ubamariye mu rwanda rero haherutse kuvuka icyo nakwita isosiyete isosiyete igamije kurengera uburenganzira bw'abahanzi no kubyaza umusaruro ibihangano ku buryo umuhanzi agira icyo akura mu kazi ke akura mu cyuya ke akura mu bihangano bye nibyo rero tuzaganira turaba turi kumwe n'abantu ndetse n'ibinakunda ari byo bazanasusurutsa abumva ikiganiro muri sanga abakunzi ikiganiro muri isanga bazoba baguteze amatwi icyo kiganiro cyerekeye abahanzi n'ikiganiro abantu benshi barindiriye cyane cyane ko muri bijya bihugu byacu Burundi u Rwanda hasigaye hari abahanzi benshi cyane rwose urakoze Jeffrey murakoze
tugaruke mu burundi aho abadandaza b'inka impene n'intama abayangayanga hamwe n'abafise amazu y'uburiro bo mu ntara ya gitega batakiriye neza ingingo yafashwe n'ubutegetsi n'intwaro yo kugara isoko ry'inka ku mutumba wa rutegama muri komine gitega mugenzi wacu desire hatuyimana niwe dufitiye inkuru y'ukuntu abanyagihugu batanezerewe kubera batagishijwe inama ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'ibitungwa inka impene n'intama hamwe no kubibaga gushika hafashwe izindi ngingo uwo ni umuyobozi mukuru ajejwe ibijanye no korora ariko ashimangira ko ingingo yafashwe yo kugara isoko y'inka impene n'intama iri ku mutumba wa rutegama muri komine ya gitega no kubuza uruja n'uruza rwavyo ari ntabanduka iyo ngingo rero yo kugara iyo soko yahora irema buri wa mbere utangura indwi yafashwe n'ibiro by'intara ya gitega bifatikanije n'ibiro by'intara mu byo bijejwe harimo ubworozi abategetsi basiguye ko iyo ngingo yafashwe kugira indwara yateye inka Rift Valley aho zifatwa zivumuna ntibandanye irandagata naho biri uko iyo ngingo ntiyakiriwe neza n'abadandaza bashora ibitungwa byabo muri iyo soko bamenyesha ko batayimenyeshejwe kuko batigeze bumva bivugwa ku maradiyo ni uruhombo runini cyane kuri bo kuko hari ababa bavuye mu ntara ya cankuzo n'ahandi kure bagaharura urugendo rwo gusubira inyuma iyo ngingo yarakoze kandi ku bantu bari bafise amazu y'uburiro mu micungararo y'iryo soko bamenyesha ko bizobagora kwishyura amadeni bafashe mu mashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana igituma tuguye mu gahombo twebwe twakoresha amahera dutira mu mashyirahamwe nyine none murabona ntitwamenyeshejwe bahora babivuga ku bantu bato bato tukabyumva bagatangaza ati mu ndwiza isoko ntiroremo hanyuma mu masengero bahora bacishaho amatangazo ibintu byabonetse muri ayo matelefone makuru makuru twebwe twamaze kurangura twamaze guteka ku bisanzwe turaguye mu gahombo katagira uko kangana turabaga inkwavu turateka inyama z'inka murabona inyama z'inka ku kiro ayo ziguga ubu inkwavu turagura urukwavu rwa cumi na bitanu rw'ibihumbi icumi ibyo byose tuguye mu ruhombo izo nyama naho zihabana murajya mugabo ntubusubije hagatahe kandi mwumva ariyo tuba twasabye mu mashyirahamwe abandi bakozweko n'iyo ngingo n'abayangayanga bavuga ko hariho ibitungwa bari bamaze kugura kugira babage ubu ntibafise aho babishira ntibanaronka n'ingene babigaburira kubera uruja n'uruza rutemewe basaba ababijejwe guhindura iyo ngendo agahombo ngira nuko izo rero namaze kugura abona ko ari no muci uba wamaze kuvuga uti duterezwa kubagwa agahombo cy'ubwira rero nuko nk'ubu aho ziri zica zisonza cyo nosaba je nosaba ko ha- abaganga boraba iyo ngwara hama nyimba ironka umuti bakavura bakakinga hanyuma twe natwe ubuzima bukabandanya umuyobozi mukuru ajejwe ivy'ubworozi Serge Nkurunziza asaba abaganga b'ibitungwa n'aborozi komera amagabo bagacungera iyo ngwara abafundi mu by'ubworozi bari ku rubuga basabwe gufata ingingo zose zibereye bikingire iyo ndwara bongere bakinge irandagata ryayo aborozi bahamagariwe kumenyesha abaganga b'ibitungwa mu gihe cyose babona igitungwa kirwaye mu turere iyo ndwara imaze kwibonekezamwo hobandanya ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'ibitungwa inka impene n'intama hamwe no kubibaga gushika hafashwe izindi ngingo umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema abuza abantu kwihereza inyama mu gihe hakivugwa iyo ngwara ku kibazo kijanye n'abihereza amata y'inka umushikiranganji Deogide Rurema amenyesha ko vyose bizotomogwa n'abahinga mu mushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi bari kumwe nabo mu bw'amagara y'abantu kugira barabire hamwe icokorwa iyo ngwara rero yiswe rift valley ifata inka impene n'intama yarapimwe yongera iremezwa ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Burundi ni indwara yandukira abantu ivuye ku bitungwa imaze kwibonekeza ahatari hake mu gihugu iyo ngwara rift valley yibonekeza cyane mu bihugu byo muri afurika biri munsi ya sahara ikaba yabonetse kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri
mu kanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ariko imbere yaho reka tubibutse zimwe mu ngingo zari zigize aya makuru twababwiye ko muri repubulika ya demokarasi ya kongo barwanya ibikekwa ko hari intagondwa ziyitirira idini rya isilamu bishe abasivile cumi na batanu mu gitero bakoze muraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu twabwiye kandi ko perezida wa somaliya hassan sheikh mohamed yateye akamo gasaba abanyagihugu gutsimbataza ubumwe mu gihe ingabo za amerika zasubiye muri ico gihugu twababwiye kandi ko muri nigeria ikigo kijejwe kurwanya indwara cemeje ko abantu mirongo ibiri n'umwe banduye umugera wa monkeypox eh, ni indwara yadutse eh, ni ukuvuga rero ibihara vy'inguge mu rurimi rw'ikirundi twababwiye kandi ko ah, ah, perezida w'uburusiya vladimir putin yemeye gushora ingano mu bindi bihugu Tuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye ingenieur yadufashe mu ngiga bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na Dieudonné Cubahiro yakoranije ikiganiro turabashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi turabateye akamo kandi mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'Amerika mugira amahoro n'umugoroba mwiza mwese